Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is already high. Let's save Nigeria so Nigeria won't was our doom. Some people now have everything, while many, many have nothing. Let's save Nigeria, so Nigeria will. a reality. Let's give it a chance to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. in the end. Oh, let's save Nigeria so Nigeria will. people i salute and welcome on this uh, beautiful morning to inform me radio and this now and this now sorry uh, state of the nation program the program where we take a look into waiting they happen for our country nigeria well we know say so many things they happen What can they wonder which one we go take which one we not go take today i go like talk um, give small encouragement to us because if we put our hope and trust in God, nothing will not feel the possible unto us. Over the week, uh, during the week, um, one of my daughters can send me. We just get some kind of conversation through WhatsApp then she come send she dey ask me for a particular date now i come tell am then i come ask am say whether she dey plan celebration for me wey dey make her dey ask me for that uh, date, date. <laughs> she she do face she send all those her funny stuff <laughs> and she come say we will see car come tell her. say abeg give me the money now i like enjoy my today <laughs> she come send one funny message again hmm, hmm. He come say He say how can i pour one cup of water into the ocean will it notice it hmm. that na the question wey she ask Say, how can I pour a cup of water into, into an ocean? Will it notice, it? She said, No. Now I reply, I say, the ocean, they appreciate every drop of water. The ocean will never say no to a drop of water because it knows say every drop they very important a lot of us get that kind of mindset say the much wey you get i know they ever say something small say the much wey you get or the much wey you go fit give the much help wey you go fit render you feel say e dey useless never ever think that even in words the one two three words wey you speak to take encourage somebody fit turn the person life right. around you fit not even dey there. Yeah. when the thing dey happen words dey matter everything wey we dey do dey matter make we no dey think say e no dey matter for those of us wey we continue to dey do evil e matter because whether we like am or not e dey wait for us e dey with us there o e fit no manifest na na na na but one day be one day the thing go manifest so make we dey very very careful with the things wey we dey think say and do every little thing wey we dey do e matter a lot the good wey you dey do no stop to dey do am continue to dey do the good those wey dey do evil we go advise una make una stop because the stage wey we dey go now with wetin dey happen by the time we dey enter the state of the nation we go see say very soon una think say una dey high and mighty una get all the money money wey una suppose use una deliberately impoverish the society so that una fit dey use them make them poor dey give them peanuts to do una bidding at any given well na abba say one day for the thief eh say every day for the thief but one day for the owner of the house and the this na the time wey the indigenous nigerians go take charge go take hold and begin do the needful not for myself i think of the next generation who wan speak for them? who wan work for them? e get where we need to work reach so that when dem come dem go take over build on the good wey we don do even as una dey do bad now eh una dey groom una children to come take over to continue the bidding one day be one day things go change i encourage the indigenous nigerians make we open our eyes this morning that na the prayer wey we dey pray say una third eye the spiritual eye una go open am take dey see no be say una go just dey take everything wey una dey see at face value no life dey much more than the physical wey we dey see my name na olayemi i salute una well well well my brother dey inside studio here with us and then eh, i know say somebody don dey try to to join us for where im dey for field so that im go chook mouth put for today program but we go start am then im go join us oga adeomo sharp sharp. okay my people i dey salute everybody this morning we thank baba god as he don give us opportunity to see the light today um, <clears throat> not be say um, you see when you look the way the matter dey be we dey i dey always tell god thank you and we for this platform they always they appreciate god for every bro every day when break you know why sometime those when go we they see say in most cases chance no there for them to change before they go mm. at times you discover say space no day again for them to complete the good when some when they good suppose finish before they come out. but whichever way we they tell god thank you and so the opportunity where you get today i think you need to use them take rewrite your name and dat one I go carry us run enter the difference between political power and traditional power Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. Why traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. Now, when we look at this angle of obtaining and enforcing, at both ends, we they talk and say people they involve. People they involve when you they obtain, people they involve to enforce for a traditional ruler to take his take the stool and then the, the, the crown then the traditional staff of office na the people for a politician to fit get office na the people and so the people have a very big role that is why today we dey call them the valuable indigenous people of nigeria the valuable indigenous people of africa but one thing i wan just return us back to be say how it come be say sometime who you choose to collectively give power to na im dey come dey wise and more powerful than who give them power hmm. respect suppose dey for kings respect suppose dey for traditional rulers but sometimes you go come discover say most traditional rulers go come sit down say my people does not matter my friends within the traditional councils mean more to me first question is as at the time they never crown you were you anybody to them as at the time when as at the time when you never get the political office when election never carry you come become who you be today were you anybody within your cycle whether you first be businessman then or you first be whatever then the whole state no know you but along the line your name get there because the people choose to use you go there or push you to that place therefore make we no dey always live our life of as say as soon as i cross a bridge i must break it as soon as i climb a ladder i must burn the ladder make we no dey live our life like as if say the day when i climb up stair, the staircase is of no use. Hmm. except if you get everything there your your room o oh, your parlour your playground o uh, eh, every your business say na up there e dey so you do am comfortable so you no go come drive im motor for up there up there no eh, dey fly <laughs> plane go need to land and runway need to be up there. Uh, you know you get some kind oh, plane. Uh, okay, like, <laughs> okay. some kind runway. yeah some uh, runways groundnut <laughs> runways uh, tapoli runways yes but the truth of the matter is that tapoli runway groundnut runway dey fail groundnut runway dey fail on top of high tension oga adeoma i no know wetin you dey talk about <laughs> i wan tell us today my my my plea now to everybody wey get office wen e dey hold know where you for dey come walk on the road well so that it will be better than the way you first pass and reach where you dey because a day dey come when that road go still dey very useful you go come discover say the pothole you leave will become an accident to you tomorrow i wan beg us you see when i dey consider election matters when i check round i discover say the reason why we dey pay people to vote at polling unit na because we no first do the work we suppose do if i empower three million persons three million you you don already get three okay one point five go always remember to vote for me eh, again eh not be the three million no that is let's eh, assume oh let's the, assume all of them no no no no no, no, all of them no go all of them no go remember you at the same time chai, chai, but chai. you are you dey entitled to another one point five to remember and that one point five, because why i talk one point five out of the three million when even jesus christ <laughs> give the heal example yes when he heal how many and he feed he feed how many thousand and he feed how many how many people come back come tell her well done sir how many na just one out of ten remember so i want you to look that percentage to now compare it to the million that you have assisted but my reason for saying it is e still get where e dey reach you go remember the remaining 1.5 will say if not be him that language if not be him sometimes eh, many of us when we wan tell god thank you for this not be yam wey you carry go do thanksgiving not be him god take o oh the the the appreciation from the from intent the of your heart na god take not be the yam wey you carry go that place not be the chair wey you buy god need your chair to take sit down person wey dey use goat sit down and you wey dey break plastic <laughs> you understand where, where mm. i dey go so i wan make we understand say the road wey we pass reach anywhere wey we dey go that road should not be forgotten make we no dump am make we no let am go get forest then trees go come begin take over the road then later we go come dey begin dey find our part inside dey come dey ask ourselves say how i manage take reach where i dey so e be like say bush don cut my people off from me mm. na you cause am in tracing the people you need to first throw naira no need let the people get the light let the people get the water let the people have a convenient environment to do businesses. good education. give them good education empower them. those human capital those capital development make dem pay them as at when you receive salary no use extra tax take collect the money back who go borrow money no use tax take collect im money i go take loan take dey run my transport service no go use your your your ticket take collect the money wey i collect from loan take at the end you go discover say as soon as you do that empowerment all those all those build up for us with time the power we gave you you return it back to the people you make the people have it again because the power is from them you discover say your value will always be there you know sometimes the politician will say i want to do a signature they, they will use the second tenor they will say a signature uh, project which which project be signature project for instance somebody build library another person sell am na na signature how e signature na that former signature destroying that na signature mm. okay it's a signature it's true <laughs> signature na sign na okay so that one na mm, signature signature signature project mm. now but we need to now ask which type of signature is it a negative signature or a positive one This one I eh, be the question wey we wan leave for your heart today as indigenous nigerian political elite and even leaders when traditional rulers anytime you dey office use your office to rebuild your place so that e go fit dey peaceful for you you no need fence to take sleep well na this one i get to tell us today my name na adeomu akao i greet una good morning mm. all right eh, still on eh, <laughs> state of the nation this morning on informe radio now una dey listen yes we say so many things dey dey available for our table for us to talk about uh, the abi na the slap o oh. this our radio station no be for gossip <laughs> no be for no na for serious matter yeah. so we no go go the slap matter but there's something we we go still talk about uh, anambra state mm -hmm. quite alright uh -huh. maybe the maybe the slap slightly. <laughs> Eh, slightly we'll slightly <laughs> slap the slap <laughs> no no we'll not go slap the slap okay. Um, okay. <laughs> but we go talk about anambra we dey always talk say the present crop of of um, Politician. politicians wey dey we first dey call them rubber stamp dem say make we not call them rubber stamp again so it e come be like saying a cellophane stamp mm-hmm. na im dem be It take my mind back to um, when we go dey talk say the system is actually programmed to fail say poverty dey programmed to to dey so that the people go always get opportunity that's the politicians go get opportunity to always use these our people so for their own pockets, or for their own uh, selfish. Uh, selfish interest na so we we they always talk for this station and then for some weeks now we they we they go back to good governance we don't talk about waiting governance be we don't talk about good governance and then we come take uh, one particular uh, one of the characteristics of good governance wey be participation na that one i wan take because wetin dey happen presently with the bill uh, to pass or not to pass to amend or not to amend bill na im dey make us go back to participation the definition of participation na im dey take us there yes uh, one of our brothers don join us but make we i just quickly quickly talk this one before una go hear im voice this morning so for that for participation after dem don do definition say na make uh, people join am participation could be either direct or through legitimate uh, intermediate institutions or representative it is important on point to point out that representative democracy does not necessarily mean that the concerns of the most vulnerable in society would be taken into consideration in decision making. Make we take note of this statement. Yes, we our input suppose dey but the come talk say e no necessarily mean say The vulnerable wey we don change now to valuable say dem go dey considered into dis eh, into decision making and we dey see am dey play out again and again and again for the things wey this present crops of politicians dey do oga adeomo i say una matter no dey make me make me sleep eh, e eh, eh, eh, no they make me sleep i understand with these ones with all the things where we they hear now eh hmm. i just in fact my people it is well so make my brother where the outside station um, make him sharparly sharparly join us hello ah madam i greet una good morning o. Uh -huh. good morning sam. the way your spirit the way your spirit your voltage high this morning i no understand. Uh -huh. why your voltage high like this na <laughs> it is well. Oh, i dey e eh, be like say i dey inside ocean of of happiness. you <laughs> dey inside ocean eh? <laughs> ocean ocean wey no dey no dey dry you go just you go just dey collect dey collect and you go dey appreciate all the collection but you no dey run dry abeg madam help me ask that demo because i dey feel vibration from inside whether in solar panel they shine. <laughs> Eh, the solar panel a little thin now. And you know they shine well when I just you know that one where where blind say don't dey go inside inside so now the front so now that one they shine. chukuchuku eh, don come out for the rest part eh, i sure say e go shine am this week. by this week by this week as from tomorrow it will it will radiate. <laughs> and uh, and you know here as we just did listen one of our brothers for this side mm. wey together there he say he go like make he put today make he break the jinx make he put him out. oh, oh that is a good eh? correct. one <laughs> correct thank you very much. for identity sake. okay. so you go like make you remain anonymous. okay no wahala. <laughs> so yeah, wetin be that your name again because not in my mouth Now they go for here say dog get tete. Eh? Yeah abeg make my brother just uh, join greet uh, oga sir well done sir abeg just greet them see say one day eh, na na good morning o. Oh. good morning <laughs> sir. thank you very thank, much. Thank you, sir. you join us, <laughs> Mr. Uh, Anonymous. <laughs> All right. so, um, Ross, uh, uh, Sir Isaac Mary, Ma? you still there? i full ground. okay it's alright o oh. so uh-huh, oga Omo. kick start before our brother go yes um, go add im own contribution you see when we dey do good governance when we dey do check check on good governance hmm. participation na one thing when we check and we discover say on their own they shoot diasef for leg mm-hmm. so that thing go bring us to exactly the very script when the nigeria politicians dey play now when you look at the situation, the National Assembly make law mm-hmm. to favor themselves on the issue of the camping, cross carpeting, and political migration. Yes. And ideally, let us be sincere whether we like it or not, no politician name the day by ballot paper. and not be caught. but in the way INEC act, and they, they act when establish INEC, mm. e forbid a particular candidate first of all the word candidate wetin e really stand for e good make we dey find out some things when the word candidate come in into election e no come in because na the person get the party e show say when this party win see the face who you go dey see for us mm. Mm. na the word candidate stand for Mm-hmm. say they represent you They represent also. now if today you send me message go somewhere and the day when i misbehave for day, i can't look at i say no i no wan stay here again hmm. if i dey comot everything when this office give you give me till go there i suppose return am back to this place yes so na so simple simple lifestyle just agree to this matter hmm. Down when you look at inec act very well many of us no dey take time you know they say if you wan hide something from black man put am inside book into writing because even the politician themselves apart from the law wey dem dey make wetin make the malami and the the national assembly dey fight over eh, section eighty 84 subsection twelve. first of all they make they refuse to amend that part to me i think that is the best thing this has this national assembly had ever all the while na cellophane stamp house of assembly we mm, get mm. because if e rub herself too tight too tight e too <laughs> too strong for where dem dey otherwise frivolous loan dem for no dey approve dem mm. but make we come to the issue of saying they should they voted against the issue of if you decamp you should lose your seat yes now they do am in their own favour yes they go pass the concept we refuse to amend this time around the cabal in in presidential presidency this political appointee of the president down to their minister yes they go dey against the the this same house of assembly because na dem dem mm-hmm. na dem dem but now let us look at this matter two things i get to query over this issue first of all on this uh, on this amendment one malami dey strong against why should the national assembly not amend wetin president send by law if actually there is what we call separation, of power. according to the principle of rule of law mm-hmm. as propounded by av dicey e suppose no get any right to go fight them mm. that is one two a court of a competent jurisdiction don already give injunction of non-amendment not to even venture it and yet. another court. no okay and yet the senate president violated the injunction. okay first of all it's an offence which is supposed go it, you suppose dey undergo trial for without first vacating by law you suppose vacate the injunction and then you will now go and then attend to it he no vacate he just broke it by himself because he is the law of law. nigeria mm. Mm. that is to tell you that impunity don take place tomorrow this same man will look for immunity immunity then you come again you now malami on his own woke up and is moving from court to court dey tell nigerians say im go explore every option when nigerians shouted about petroleum industry bill when they signed with immediate effect into a law mm-hmm. of cheating and downplaying the the the concern of the indigenous nigeria for eh, eh, oil producing eh, states and communities to three percent why those wey no get am to be thirty percent how malamite take national assembly to court to go and re-amend it back to ten percent when yaradua put am initially mm. to eight percent when jonathan put am mm -hmm. but they brought it down to three percent for the people malami no take this people to court he agreed say make that bill stay like that why e come be say na the issue of aid voting during primary hmm. na malami take straight because of selfish interest so every nigerian when e don see say i dey power today wetin go favour me na i must look for e no actually dey represent the indigenous people of nigeria okay. and two di present attorney general of di federation dey use taxpayers money to pursue selfish interest which is an abuse of office therefore uh, because of e get one question wey i wan ask not not vex o. no ma. as the uh, attorney general of the of the federation, federation eh, it don become it, it, it suppose come from a party is is it supposed to be representing a party's interest or the interest of. na here ma of the MO yes na here the total, is totality uh, of the country of the country na here we dey miss issues you see nigeria uh, political setting dey built up say if you win election compensate your your, your party e no debut, say if you win election work with the society mm. the society the territory na nigeria which is the indigenous people of the country mm. ideally selecting the the the cabinet suppose dey come from no be say you no fit use your party but you should look for people wey dey competent in the country to run the affairs of the country if you actually run wetin we dey call project nigeria mm. but most people dey come to take make the thing work dey look for like minds of people wey go fit help facilitate am that is why the present attorney general no dey represent the law of the country, of the country but, but the, the party ma even if the party if not, not even the party e dey represent a section mm. of a people because any law when they affect the entire entire general nigerians yes e, e dey dey silent e dey look for how e go fit channel am to make sure an ethnic group or a particular group of people or the presidency to uh-huh. get hold of the country so if we look at it to this level before we can allow our people uh, talk uh. you go see say anthony general of a federation suppose work for the federation and guide the president on issues whenever he wan make mistake with the law that will affect the people you say hey, eh, no <laughs> they go carry you go court and you will go in for it when you leave office because for now immunity dey with you with time you go go in for it mm. but because not be attorney general of the federation but attorney general of presidency e go work to to favour the president na here i take am reach for now until i get opportunity to speak again. Uh, okay all right my people una dey lis ten to us on inform me radio this morning and this na the state of the nation so we dey talk about uh, the po po. Uh, no be poly poly wetin we go even call dem um, uh, politician okay the present uh, <laughs> crops <laughs> of politicians okay uh, sir isaac mary Alpha far and that that the um, the question what you asked just uh, really um, I like the way Ogadiomo he, he, he enlightened Nigerians to know say the position of the Attorney General in Nigeria. The truth be say this issue no they peculiar to Nigeria alone. Yes. normally, normally, most political parties, even overseas, mm. they go rather shop for card carrying members for um, for um, roles, appointment roles. Mm. But it could be people will be say then then no say then the people of substance. Okay. Even though they card carrying members at least when I go to work with gone are the days where some people go say okay let us go outside the box bring people wey be say then the technocrats there be people that get the the, uh, the nation at heart It could bring them in most times people go say okay we work for you they they do am even for america they they do am mm. they do am but the truth of the matter be say that clause when i talk just now say say people wey be say then then get then get egg mm. you know the people wey be say they be squared pegs in squared holes mm-hmm. you know people dem be say you dey sure you dey certain of their credibility yeah. yeah they dey do like that but i also know say some countries dey wey dem dey go outside the box go look for the best at least Rwanda president do am mm. kigami most of the people dey work for im cabinet right now no be people of of im eh, ethnic group it go across. You know, see, them. they don't see, don't see them get issues with this Utsi. Yes, yes, yes, yes, The genocide. Yeah, the genocide. But when you enter, people when they say, hey, then then be called tribalists. Mm. When them decide say they no go bend, they no go change. Mm. They for prison, some they don't even kill themselves. But for the people where they be say in no, say this one they did good scientifically, they put them for scientific mm. Eh, yes. People they, they be they, they, they, they're very intelligent, they're knowledgeable for areas of laws. Mm. Then they put them. So now in Buweti, they give in country stability at the moment because it goes shop for people outside the box. Now that's exactly that same pattern when Nigeria they do so. Now in South Africa they do when they crumble Nigeria, South African economy. So people from ANC, only ANC they go put African National Congress, then they go put for key positions. So you see, say they change president, like say they change rapper. Now back to our issue. As Ogadiomo talk, I put my left leg, my right leg, my arms, my thirty-six fingers. This support with he talk. Thirty-six. I tell me thirty-six. Uh, no, uh, that's uh, okay. Uh, I, I I got your message. Okay, oh, go on so i need to take support with him. talk why i support be say oga malami suppose know say na partisan politics in dey play so im name go go down history as a partisan politician and number two im name go go down history as as a fulani uh, uh, uh, what they call am o oh, fulani nationalist. Mm. yes not not, not a nigerian nationalist. No, ma. Okay. He don't stand that Fulani nationalist. Why? The issue about him contesting that immunity that they look for. Yes. And and and financial security. Immunity and financial security. Why financial security? After this, what the person go they do? Immunity say nobody go begin to come See one just as they do. Yes they're not just they step down, they they, they package the guy, mm. re, re, change the address, go Abuja, EFCC carry Obiano. So that tendency, then they want escape. Maybe they want to make that section eight. Uh, uh, sorry, uh, uh, uh, section eighty-four, subsection 12, twelve. Subsection twelve. May they them so that as in as they just they uh, out they in they enter as Kebbi state governor. He say he get options to run as president or Kebbi State. That Kebbi State governor, they keep on silent. They say that presidency won't run for, but that Kebbi State governor, uh, go, they won't run. I, I think now diversion of attention. so that make people not to look am as if say ah you just dey come you wan come collect office from the people wey dey ground. yes sir uh-huh. yes sir yes sir yes sir because the governor dey get candidates. Yeah. Seriousness, they want impose this malami on top of them so that to make sure say it continue with the immunity. So before that time, everybody will know say matter they go don't downs matter. Mm. They don't say don't they do good things. Don't crush mm-hmm. Yes, they don't crush terrorism. So that good things go. You know, Nigeria, Nigeria. Uh, I don't say know people. Uh, Nigeria forget. We they very forgiving. We couldn't forget what happened, so we will come out eye from the thing. So, matter now what did they be that? Your question talks say must it be party card carrying member then they go put for, for that, that no ma no no talk so but na to give boys food and they do that thing for mm. and people don't feel wrong their agenda as as in the case of nigeria people don't feel wrong that colonization agenda. but they deny and say there is nothing like that. and the people indigenous people na they, na dey they their blood they pay for them. Mm. But indigenous people of Nigeria, their blood day and night they used to they to, to they pay pay for the matter. So now that be that be the matter, oh, madam. <laughs> oh, okay. Uh, uh, uh, you maybe, uh, maybe uh, you know your second figure waiting. You want to talk about the matter before we continue because uh, madam, now don't answer the question when madam asks. <laughs> i'm not confused wetin dey happen for this country now ah na no be wetin only my feet talk o oh. even you yourself They talk now. <laughs> all right <laughs> thank you eh, eh, ogade omo <laughs> you dey show me something. Just, yes um, you see when you look at the present matter make i just add and join wetin oga every just dey talk so mm. say even iye don Yeah, they dey talk. they don dey talk. you see not be only here. yeah. not be only here. Yeah, they yes. See, I won't cut my tongue. <laughs> okay, go on. okay, you see, the the the court now here the Nigeria judiciary on their own they dirty themselves. Oh, uh, uh, and according to uh, uh, no be na oh uh, abi no no no who they talk about babasa Baba, Papa just go, oh, jibby, jibby, jibby, I and hit my head. <laughs> the thing. <laughs> you see, hey. if Nigeria judiciary actually they wear white cloth, they waka. They supposed to know, say, when a judge give an injunction and you violate it without due process, mm. what thing will make you bring that same case to court for another judge to attend to them? dey understand ogas oh, the carry i know say you understand where i dey go dem no get uh, get. their body no get get their own set of regulations because ma you know where where issues dey for this country if we actually say we get three uh, legs uh, okay three hands, and then three legs of government or ts and whatever we get the executive mm -hmm. the legislators and, and the, the judiciary. judiciary. Uh, ah, of, yes, of course um, and na na for the press. Uh, that one okay. sef that one said they don even cut they, they don cut am comot. Mm -hmm. now if the executive take the power of the judiciary of appointing who becomes who the becomes? judge how how e actually separate. Mm. why nigerians dey deceive themselves on the issue of separation of power. Mm. Or the but, issue of three arms of government, I mean, three tiers. Autocracy with Iran. Autocracy. Good. Now, when you look again, we they talk about now the same thing affect the issue of state and local government Oh, Mm. But let's look at this three. If as an executive, now you they determine who becomes senate president and who becomes the speaker of house of rep. Oh. How you they feel how people in the country go ever feel supported and feel balanced. Mm on the scale you know hmm. when you put matter on it you know if you put a bag of cocoa for scale you either remove a little for them to get the thing where you want yeah. this, uh, the, the weight the, the, or you the add system. to get a particular whatever if now the both side of scale you say nigeria judiciary need to remove that blind woman and the scale from that from their that thing abi as because logo because the truth of the matter is that the thing is not blind and the woman they see well, well before this time it's not even woman na man na man <laughs> and two the weight the weight the the the, the scale uh, in balance it, man the scale in is one sided there is no the other part uh, eh. wey they add to take balance am yes. they don remove am you know. okay so na only one one one scale. one side dey work and that is the woman hand the other hand don even cut comot. they don remove am they bend am yes they tie am. they tie am okay they tie am with one na dem appoint you. Mm. Oh. two dey tie am hang am go back never for am to come outside say e wan use im hand hold the bucket wey e wan take pack the remaining stones take check the issue <laughs> because na dem determine the day wey you go comot for office hmm. three dem deliberately destroy the judiciary in such a way when e be say until you know whenever a judge feel like say make i stand on my feet e go retire the following morning mm-hmm. with with an indictment mm and mm. then hmm. finally they deliberately make them poor so that anytime you do my bidding i send something into your account and keep the the transfer eh, slip. yes wey dem say dey. any day when you go talk another thing again eh, that transfer slip go go efcc take investigate you and by the time. or you, they go enter deal they go enter deal with you say we go build the residential quarters. What, for mm -hmm. yes so by the time you check all these things they bend the judiciary in such a way when e be say the judiciary is solely an extension of the executive. Mm therefore i wan make the indigenous nigerians you know you know where i dey yes the indigenous nigerians go do need to actually define democracy for themselves for themselves is either we pull out because after all one state don tell us say there is no need for house of assembly and there is no need for local government mm-hmm. which means nigeria can only run from executive and judiciary which is the second second hand mm the third arm don cancel. the third they don cancel am since so for one state it's an exemption it's an it's an example now. yes. we have what we call house of assembly committee. yes not, not uh, the city house of assembly uh-huh. and no local government for the past one year e dey operate on wetin we dey call uh, an uh, um, is extension of government house. Uh, the more yeah. reason that with, the, with this example i say we nigerians we sabi learn, learn well well with wetin dey happen now Eh, using that as an example we the indigenous nigerians can choose to create a government a government for ourselves and by ourselves okay fine all, madam na we dey produce our own water good our own light mm -hmm. our roads mm -hmm. then what? so wetin we come need government for we dey produce security because some of us we dey do neighborhood watch by ourselves so wetin we come need but there is something still remaining wetin we come need dem for Buti, so what our our uh, locality our villages now mm. they call vigilante mm. vigilante in question Are we dey raise money take dey pay them pay they no yes type of thing they don sell am for private individual yes. we are heavily for it the water they no dey provide for us na we dey dig well for ourselves i don know what are they doing for us okay. that's why in this country no be say we no know the truth we know the truth so why we why we dey quiet why we not why we not dey do something about am for ourselves yeah. and by ourselves. they don't want to not that we don't want to do something about it but we are scared because what is happening in this country now you figure, go now somebody will go betray you you understand me now. Mm. yes and, mm. and not that we are not seeing the the, the where the problem is coming from mm. but nobody uh, stand up to to to to to speak for the, for the masses for mm. the masses most of the people wey suppose to stand for us they don use money buy them. They don't use money block the amount. Not that they don't know the truth, but they have bought them with their with their money. Now, now they, they see white, they go see now black. They go see black, they go see now white, just because they don't use money buy them. Hmm. ogadon my blessing you want wan talk something. Uh, yeah you see from the way ogadon are joined now eh, uh, wetin i be wan just fi finish Me say when you look the way the executive they run government it don't show say na one arm or one just one section of government na im collect the whole power dey determine who mm. become who and wetin you go do next mm. therefore if you look at the the judiciary ideally you know we in nigeria we get the <laughs> ideal and, and reality. The, the reality now the ideal situation suppose be say because judiciary na civil service job o you suppose grow grow na there na that place now dey go when you get to that position of getting to level seventeen as a permanent secretary be eh. you are now appointed as the next chief judge of a state yes and then be only introduced to the governor of a state that or na you suppose na you grow reach here and then they will now they e just be like a call to uh, you you say an oath to uh, your office in the hands of a city governor that is the only thing but now the governor does the choosing the choosing look at the ig the government does the choosing look at the chief of army staff the governor does the, the president, the president does, does the choosing, choosing. so, so then eh, not how not, they no go eh, work with move, work for them from rank to rank, rank where e suppose be. they deliberately cut off this situation to make that office in civil service as a, a political, political office. I, you know, you know uh, oga demo no vex am ah. some time ago some time ago yes when when this my waka waka mm. Yeah, they laugh me for yeah. when I carry go for Lagos, now one civil service oga, mm. two that's two two different they throw parties celebrate their one billion billion. Mm. <laughs> civil yeah, servants they throw party to money they throw party madam they use money they throw party oga adi omo they celebrate one billion. yes, one billion. they don't celebrate they don't. uh, how many like they Mm. No, they are celebrating civil service. Ma, the civil service be like cult. It be like cult. They're not civil and they're not a service. Serve. <laughs> Somebody is celebrating one billion. Nobody say they celebrate, say the country they move forward. Say in don't, in don't hammer one billion. Yeah. Baba Baba no be eh, Now two persons two different times they celebrate for Lagos. I did Lagos that time. Uh. I dey celebrate am. So you can understand how what be the difference between that person and the the oga for Benin we're celebrating one billion too. Hmm. Uh, you, you, can you imagine how how hmm. poverty? Hmm. you know, uh, Oga Azik Mary used one word when we did discuss say you know you, there was one thing you drop on the platform one time when they say the rich makes law for the poor yes. and for the poor to obey but when the poor make laws the the rich there will be no rich uh, again yes but later he recovered one word he said any man when they poor for mind now be the actual poor person And so the people who consider rich in the pocket and they are poor in the mind, they are the ones actually making laws. Mm. Because look at a clear example, House of a National, I mean, the National Assembly making a law to say if you decamp, you, your office retain, Re- is retained. Uh, like saying na your picture, na e day that ballot paper. Now, when we check all of this together, we will discover that the people when they sit down celebrate one billion naira is poverty mentality. yes now now who i dey i dey talk to somebody today say there's a not be me and you i uh. say there's a difference between wealth and riches is the truth yes okay yeah you you wan talk make i no no no i dey follow you sir the thing so so when a man sit down and throw a party to say i have been able to acquire or get one billion either as inside civil service wetin be your actual salary for the year of a of a uh, your annual salary. dem dey do am openly and yet efcc no go follow them? no ma the reason <laughs> is this efcc no go fit follow make i tell you one reason. oga tomo stop sir. that there because we pass that side go palace side that side dem na two different streets na dem na dem close na efcc efcc sir no be say i dey tell you story wey be say i no know. Uh, the mouth security no uh-huh. even okay DSS. okay what are we what are we not talking no, about no, you see uh-huh. no, personnel in this country one baba for for the palace come uh. talk one of them wear rolex of two hundred and something hey is it two hundred and something thousand dollars for inside civil service for lagos lagos state. and dem no question am say where he forgets the money. yes no but eh, eh, eh, anyway because of time how they go fit question am when if you don ever work with politician i never mm, work no if and i not sure say i go ever work uh-huh. like some time ago <laughs> when some of us bin uh-huh. venture into make we go uh-huh. make we be aid to whatever um. you discover say one thing i notice when a politician win election come office he must undergo a training in the hand of a civil servant and two you need a civil servant to be able to stay in the office Mm. mm. no let us let us be very sincere. and as a, you dey steal dem too for instance now for instance yes. a commissioner a commissioner no get opportunity of getting money without the permission of, of the, the permanent, permanent secretary. secretary. Mm. Let, okay. may we go investigate am. okay okay that's why they they they dey uh, sack some permanent secretary yes any permanent secretary when e be like say e no come from the same package e no hmm. cooperate the way e no maybe the permanent secretary no like who dey bring come meet am for office e no go cooperate eh. but im get the political power to influence sack but e no get the political power to influence the cash hmm. so the permanent secretary in the office must be a part of wetin dey because na na the work of the permanent secretary wetin e design na im dey bring money come back to come to the office because of this mm. every politician when do the you know when a politician do wetin we dey call constituency project mm. na civil servant he need to go give approval yes sir for am to get wetin the balance of im money yes like house of assembly now is entitled from state is entitled to 36 million naira to do a constituency project for one year for a period of time that 36 million in first year e go collect am e no do anything second year e go collect am the third year e go come lay foundation of borehole mm. round because so na the a eh, eh, year the, before yes, the remaining first two years when e collect there is a certificate of completion raised by a civil servant for project that were not done anywhere and yet and at the end so when the, those engineers are coming when they come wetin dem dey do ah. as civil servant we e go carry the thing go meet them for side He go release am the guy go go office design a picture of wetin he no do in fact ma na there you dey see how video camera man dey do extension of road e <laughs> no go long to make am six hundred kilometres and at the end a certificate of completion go dey raised by a civil servant to make the money come out from ministry of works back to him and at the end the the the, the man gets the money mm he will go build more houses he travel out of the country mm-hmm. to tell you he's going on a vacation mm-hmm. with civil servant money how many people go fit buy tickets for nigeria. oga. wait uh, sir isaac sir isaac mary hold on Ma i wan i wan put you for hot seat right now then you okay, go talk sharparly sharparly waka comot um, oga uh, anonymous talk something say people dey fear. Yeah. that thing dey ring e dey ring since we dey talk yeah, na yeah, that yeah, yeah. the thing dey ring for my ears yes. wetin be the solution for this fear not to be there hmm. for the indigenous nigerians. na all seat you put me so. na i know i know. ah madam mm. you know say when you don dey beat person dey beat person dey beat person mm. you see him food. Mm. Because to make person big man come they crawl, you must season food. Mm. Where people they get daily bread, they go come farm, harass am, beat them, beat wife, beat the children. Mm. I know, oh, but as food no day, mm. you go lose courage. One thing wey be really with the power of channeling fears into the heart of people now, mm. seizing their daily income. Mm. So time them reach as they take do for ace and land That time when they just need one, make them commission their own security mm-hmm. okay to protect against invaders make them make them deploy every means where be say if they bring them protection for their community mm. first to protect their livelihood mm. protect the women when they go out go get food protect the man once dem feel secure because you they talk one matter say who they control food then they control the nation yes. if the VC's control of food ma fear go dey disappear na the beginning of confidence when man fit see wetin e fit chop number two thing wey go fit take fear away time don reach make the people begin dey get say for the political system wey dey for the wey dey for the country Mm. Not only to get their PVC, but make them deploy traditional methods, traditional means. Make them begin to draw. Make them they choose their own people. They give their mandate. Okay. But I don't I'm talking about this matter. Yes. Okay. okay. Then number three, make them themselves. Anybody where say they represent them, make them bring the person come house. Make it come see. Waiting it to make them give them three invitation. First invitation. Second invitation, third invitation, come house, come tell us how you think representatives? represent us. Yeah. If people no agree, make them by themselves announce them, say this, person see, not, it not represent us again. It not represent us. See, even if we don't feel recall am we make statement as the indigenous eh, indigenous of lagbaja kingdom mm. this man no represent Now we talk am mm. so now, waiting with our consensus then after they don do na the number three i oh, mm. then land go come swear say this one we disown this pikin as hmm. na finish e go fit use money take buy their conscience as eh, oga anonymous talk If hmm. he buy conscience he buy things but once that decree don go im life don go na na months days and years go come dey count for am oh, okay so waka comot i be an very little maybe oga anonymous you get wetin you wan talk oga anonymous you get wetin you wan add ah, join am for us i for still talk o. small oya oh sharp sharp. say ma no fear again i wan talk. Uh -huh. no fear again. the only way wey I fit eradicate fear from the heart of the masses na it be say make dem let the masses know say dem get voice for this country make dem let us know say we sef na the we are part of this uh, uh, democracy because now na e come be like say the way dem dey do am if you talk you no go fit sleep in the night but make dem come out those things comot for ground. <laughs> okay so <laughs> all right uh, thank you <laughs> oh yeah sir sir uh, uh okay uh, make i just uh, add join sharp, sharp, sharp, yes sharp. because of time eh uh, e good make we understand yes fear dey and this fear the only way wey we go fit take um, make i add join wetin our brothers don talk mm. be say the truth be say person when e hear dey receive slap every day if e choose never to make the <laughs> ear <laughs> stop to receive slap na till death dem go beat am <laughs> so the pain alone should make the indigenous nigeria drop fear the day when you get the god to stand and tell one witchcraft say stop what you are doing na that mm. day stop to dey torment you for mm, night i remember that story what is the thing and so until the indigenous nigerians get the guts first of all wear the shirt of god stop being cowards according to that defense minister. Uh-huh. Uh, you remember? Yes, yes, defend, defend, yes. He said, defend remember, yourself. He said, don't be cowards. Don't be cowards. So the indigenous Nigerians not just need to defend themselves against herdsmen; they need to defend themselves against, against politicians. politicians. And then, what do we need to do? Make our traditional rulers. My last statement be say our traditional rulers should actually do the real job na hmm. them dey represent the larger population of the society hmm. though they may be one one the vulnerable ones the eh, valuable nigerians yes because na the people wey dem dey represent na them dey do dey vote everybody when e come see them, na the community e come see yes always make the person put in hand to talk on the land hmm. if i disappoint the land land look for me mm-hmm. as you are coming into my palace you need my blessing you go say mm-hmm. yes so you come here <laughs> so i say if you disappoint this land this land will look for you mm, you go see all our politicians the issue of immediate repentance somebody was posting yesterday He say why e be say when our politicians go do sacrifice finish they go church go do thanksgiving <laughs> for winning election e good make we understand this matter people fear tradition but they can only tell you they wear the shirt of religion hmm. i want to beg all of us this morning make we stand on one ground and we can always re or remove this evil taproot my name na adeomu akawa salute na this morning. okay my my one uh, penny advice or talk be be this january first we take one topic and we say make we clean our hands and uh, our cleanse our hearts. The, hmm. the, the good the good book tell us say perfect love cast out fear. If we choose to love one another genuinely without any attachment to am, where the fear wan from come? Where e wan from come? All of us go get am right. We go choose to work together as one, as one indigenous people of Nigeria. These people go fear us o. Oh. They yes, go fear us with this. Make we love one another anyway dis na the time wey we get for eh, state of the nation this morning but more na never waka comot o because we go enter the investigative table sharparly sharparly my name na olayemi i salute una.